radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkundikije na oriyani itanga ishaka ndabahaye mwese ikaze mu biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika
ubu buryo rwo kugira ngo itegeko rishya rizashobore gukemura ibibazo byari biriho byo ko leta itanga amafaranga ariko amafaranga ntagaruke kimwe rero inshingano ikomeye ni uko ari inshingano yahawe umukoresha uyu ni umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu rwanda papius musafiri iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu
amakuru avugwa hirya no hino ku isi departema ya leta y'amerika yasohoye impapuro ibihumbi indwi z'ubutumwa bwa imeri bw'umufasoni hillary clinton amaze gutangaza ko ashaka kuzokwitoza mu bategetsi umugambwe wa demokrate bahiganira ikibanza cyo guserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amakuru yatangajwe avuga ko umufasoni Hillary Clinton yahora akoresha email yiwe agukoresha email y'amabanga yarajejwe ya secrétaire wa département ya leta Amerika ariko aragira ingaruka mbi mu bikorwa vyiwe vyo kwiyamamaza Clinton arahakana ko atamakuru ibanga akomeye yigeze aronka canke arungika akoresheje email yiwe yamara abanyamerika bavuga ko atariko avugisha ukuri umutegetsi akomeye wo muri département ya leta Amerika Mark Turner ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko email zishika ijana na mirongo itanu z'umufasoni Hillary Clinton zasubiye gusuzumwa maze bagaca bazishira mu rwego rw'amabanga akomeye yamara avuga ko igihe yarungika n'igihe yaronka izo email zitari mu rwego rw'amabanga akomeye Departement ya Leta y'Amerika ivuga ko bikunda gushika ko email zisubira gusuzumwa zikanashobora no guhindurirwa urwego rwazo kuri uno munsi wa kabiri abasirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika bagera kuri cumi n'icyenda bishwe mu gitero cya bombe cyagizwe n'abagwanyi ba al shabab ku ikambi bari barimwo icyo gitigiri cy'abasirikare bishwe cyatangajwe n'umutegetsi akomeye wa somaliya avuga ko igitigiri cy'abasirikare bangana nabo bashobora kuba banyurujwe n'uwo mugwi ukorana na al qaida ababa muri ako gace bavuga ko babonye abandi basirikare banyuruzwa ntibyamenyekanye neza aho abo basirikare bashobora kuba batwawe abo bagwanyi binjiye muri iyo kambi baratangura gutana mu mitwe n'abasirikare ba amizom nyuma y'aho baturikije bombe yo mu muduga mu gihe cya saa kumi n'igice zo mu gitondo amasaha yo kuri uno munsi wa kabiri muri somaliya ababibonye babwijwe rya amerika ko babonye abasirikare bahunga icyo gitero abasirikare ba amizom bo bavuga ko bigiriye inyuma kugira ngo bitegurire kwivuna umwansi neza icyo gitero kibaye neza na neza ku munsi umukuru wa al-shabab ahmed abdi gaden yishwe n'indege z'abanyamerika zitagira abadereva haciye umwaka umwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka nyine al-shabab yaragize ikindi gitero ku nteko za amisom muri ako karere nyine bica abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bagera kuri mirongo itanu muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika abatetsi bo mu gihugu ca hongiri bugaye sitasiyo nkuru ya gari ya moshe ku murwa mukuru wa budapest aho abanyagihugu babimukira amajana n'amajana bahunga ingwano yo mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati bariko baragerageza kwimukira mu gihugu ca autriche hamwe no mu gihugu c'ubudagi bugaruraniwe abategetsi eka abapolisi amajana n'amajana uyu munsi kwa kabiri basohoye eka basohowe abo basohoye abo bimukira bari bamaze gushika muri iyo sitasiyo ya gari ya moshi bongera barabazibira kugira ngo ntibinjire mu gihugu ivyo bikaba vyakozwe inyuma yaho hakoresherejwe za megafone zisaba abo bimukira kuva muri ico kibanza abo bimukira ntibatanye mu mitwe n'abapolisi nk'uko byari byagenze uyu munsi mu gitondo igihe abimukira amajana n'amajana bagerageza kwinjira ku nguvu muri gari ya moshe yari igiye mu gihugu ca vienne ariko bagaca bateshwa n'abapolisi inyuma yaho basohorewe baciye baja gukoranira mu kibanza kiri iruhande iyo sitasiyo aho bagumye batera akamo gasaba umwidegemvyo bongera bavuga bati ubudagi igihugu bifuza kwimukiramwo abategetsi bo mu gihugu ca autriche bavuga ko abimukira ibihumbi bitatu n'amajana atandatu na mirongo itanu bashitse bashitse mu gisagara ca vienne ejo ku munsi wa mbere ikinyamakuru ca leta y'ubushinwa gitangaza ko mu buseruko bw'igihugu habaye isanganya murantunga ihinguriro ry'ibikoresho byica arivyo bita matière chimique mu gifaransa ari iryo hinguriro ryahiye hapfa umuntu umwe iryo sanganya ribaye rimwe mu masanganya amaze iminsi aba mu buhinguri- mu mahinguriro y'ubushinwa bigatuma abanyagihugu bagira amakenga yuko atangingo canke amategeko akwiye ahari mu kwirinda ayo masanganya amasanamu ari ku masite ya internet mu bushinwa yerekana ivyotsi vyinshi biduga mu kirere caho iryo sanganya ryabereye mu karere kitwa Dongyong mu ntara ya Shandong aho hari ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere ikinyamakuru ca leta ya- y'ubushinwa kuri internet kivuga ko iryo sanganya ryabaye ryabaye ku ihinguriro ry'amashirahamwe yitwa Shandong Benyam Chemical Company kivuga kandi ko muri iryo sanganya um, kivuga kandi ko umuriro wa- wakiye muri iryo s- muri iryo hinguriro rya- wazimijwe haciye amasaha atanu icyo kinyamakuru cya leta ya- ya- y'ubushinwa kuri internet kivuga kandi ko bafashe bamwe mu bayobozi b'iryo shirahamwe kandi ko amatohoza y'impamvu umuriro wadutse yatanguye iryo sanganya ribaye nyuma y'aho ukwezi kutari bwahere habaye irindi sanganya rikomeye ryahitanye abantu ijana na mirongo itanu n'umunani mu ihinguriro riri mu gisagara kiri ku kivuko ahitwa Tianjin muri iyo muri ayo masanganya abategetsi b'ubushinwa bamaze gufata abayobozi b'ayo mashyirahamwe cumi na babiri kumwe n'abandi bategetsi ba leta cumi n'umwe
sentare yo mu gihugu ca Thailand yaciye urubanza umunyeshamakuru ava mu gihugu ca Australia hamwe na mugenzi we wo mu gihugu ca Thailand urubanza rubambika izera ku birego bari bagirijwe vy'uko abasirikare bo mu gihugu ca Thailand bagwanira mu mazi bagize uruhara mu rudandazwa rw'abantu bashorwa mu bindi bihugu Alan Morrison hamwe na Chutima Sidasatyana bose bari basabiwe igihano cyo gufungwa imyaka indwi kubera iyo nkuru banditse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kiganiro umumenyeshamakuru Morrison yahaye iradiyo ijwi ry'Amerika nyuma yaho urwo rubanza rusomewe yatangaje ko anezerejwe cyane n'urwo rubanza rumwambika izera yongera avuga ko iyo ari inkuru nziza ku gihugu ca Thailand hamwe no ku mwidegemvyo muri ico gihugu
iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose mu rwanda mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm no ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm mu rwanda nyine mu burundi naho mutwumvira kuri fm umurongo wa mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu aerobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese voa radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com
Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi umushikirizamanza kizigenza wa Republika y'u Burundi Valentin Bagorikunda yasohoye itangazo amenyesha ko abandi bantu bane bari mu bagirizwa ubwicanyi bwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana barengutse kugira bumvirizwe na- n'abashikirizwamanza mu ntumbero z'amatohoza ido nido ry'inkuru ni Fidelite Ishatse
Nkuko tubisoma muri iryo tangazo Valentin Bagorikunda umushikirizamanza wa Republika y'u Burundi yahaye abamenyesha makuru amazina y'abapolisi bafise ipete rya caporal naya akurikira uwa mbere ni Miburo Mathias wa kabiri ni Mubona Renova wa gatatu nawe niyo nkuru Philbert uwo musirikare nawe afise ipete rya premier sergent major yitwa Bigira umugisha Kado abo bose rero igihe bazanwa muri parke nkuru y'igihugu ngo bumvirizwe basanze natwe ariho turi turindiriye ino tangazo uko ari bane babiri babiri bari basangiye menote ku maboko bari bambaye impuzu z'igisivile kandi bose nta birato bari bambaye bari amaguru masa bashoboye kutubwira ko bafungiwe mu gasho k'iperereza haraciye indwi zibiri muri iyo minsi yose bamaze ngo ni ubwa mbere barengutswa imbere y'ubutungane byongeye ngo nta n'uburenganzira bwo kurondera umushingwamanza bafise ikindi naco batubwiye ni uko n'imiryango yabo ataburenganzira ifise bwo kuza kubaraba ku bijyanye no kubaho kwabo batubwiye ko baryama hasi ku isima ataco bifuka cyangwa ngo bisasire bamwe muri bo batubwiye kandi ko bafungiwe ahasanzwe hasanzwe hari akazu ka sugumwe ku bijyanye no gufungura naho ngo bagaburirwa rimwe ku munsi bagafungura umuceri n'ibiharage twababarije ko babahohotera barabihakana yamara mu maso byaboneka ko barushe kandi umwe muri bo yari afise ibikomere ku tugufa turi mu iteranirizo ry'ikiganza n'intoke uwundi nawe yari abyimbye iruhande y'ijisho nayo ku bijyanye n'ibyo bagirizwa bamwe muri bo batumenyesheje ko bagirizwa gushaguhirika ubutegetsi uyu musirikare ari muri bo we yatubwiye ko haciye akanya gato abwiye icyo yagirizwa aho rero yatubwiye ko yagirizwa ko umunsi umwe yoba yaravuze yuko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana azokwicwa ivyo rero bagirizwa uko ari bane barabihakana banibutsa ivyo bagirizwa mu kubitubwira bamwe muri bo baduka bagatwenga ukubwabo birabarengera ku bibazo vyose twari dufise nta nyishu zavyo twigeze turonka mu byo twari tumenyereye iyo dutumwe ko twara turonka igipapuro kiriko itangazo nyene kurisohora nawe akarisomera ku vyuma vyacu bifata amajwi yemewe no munsi umushikiriza manza wa Republika Valentin Bagorikunda ntiyigeze aza naho turi yarungitse umuntu aduha itangazo ku mpapuro ejo aho bukeye tariki zibiri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana azoba kwije ukwezi agandaguwe mukamenya ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatanze ikiringo c'indwi imwe kugira ngo abamwishe bazobe bamaze kumenyekana i Bujumbura leta yishatse ijwi rya Amerika
uyu munsi mu rwanda inama nshingamateka mu rwi badepite watoye integuro y'iteko rigenga uburyo bushasha bwo gutanga inf- amafaranga y'imfashanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza hamwe n'abiga mu mashuri makuru inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eric bagirubusa
uyu wari umunsi wa kabiri w'abadepite biga ku mushinga w'itegeko rigena imitangirwe y'inguzanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru abateguye uyu mushinga wamaze kwemezwa n'abadepite bavuga ko bimwe mu biza ku isonga byibanzweho ku bazahabwa inguzanyo ari ubushobozi bw'abayikeneye ndetse n'amasomo afatwa nk'ari ku isonga abayize bazateza igihugu imbere ni umushinga w'ingingo mirongo itatu wakuruye impaka ndende ku badepite hafi kuri buri ngingo ziwugize uyu mushinga uteganya ko uhawe inguzanyo aba agomba kugaragaza ubushake bwo kuyishyura nyuma y'icyumweru abonye akazi bamwe mu badepite bagasanga icyo gihe ubwacyo ari gito bafatiye ku muryango nyarwanda ahanini urangwa n'ubukene mubyibuke imwibuke iminsi yayo ukijya ku mukoresha mugihe ugiye gukora akazi waraguzaga na taransiporo ukayiguza icumbi wabaga wabaga wagujije ibigutunze muri uko kwezi wabaga wagujije wagira amahirwe wajya muri segiteri pirive ndetse umukoresha akakuguza isanga aho ndi gutangira kwishyura inguzanyo najya gutora puratike gusa naho ubundi byo ingingo nk'uko babivuze ni ngombwa ariko twagomba gutanga igihe cyumvikana tuzi ko cyashoboka kuko ni ibintu twanyuzemo twese tuzi hari igihe umuntu abona akazi ukagira periyode dese urumva mu mezi atatu ariko tumuhaye periyode tukavuga ati umuntu atangiye kubona akazi kazwi guhera ku mezi atandatu ubonye ko abonye kontara definitifu yatangira kwishyura ntacyo byahombeshamo leta eh, ikigo cy'imari kuko n'ubundi utarabona akazi bari babyihanganiye ariko tugatanga iyo periyode umuntu akaba azi ko apure sigisi mafu byaba byanze ku buryo bagufata n'ibihano njye numva aribyo byaba kirere kugira ngo tujye dushingira ku masezerano tutanazi kandi hari itegeko ubonye akazi kandi aba agomba guhita amenyesha umukoresha yuko yigiye ku nguzanyo ya leta umukoresha nawe akabimenyesha banki y'igihugu itsura amajyambere brd yahawe izo nshingano igatangira gukata amafaranga yumvikanyweho hagati y'umunyeshuri na leta umukoresha atabikora agahanishwa icumi ku ijana y'inguzanyo umunyeshuri yatse ibi nabyo hari abadepite basanga ari umugogoro ku mukoresha uba utazi iyo amasezerano yashyiriweho umukono ayo masezerano yashyizweho umukono n'abantu babiri yubahirizwe n'abantu babiri tudashyizemo umuntu wa gatatu wo gusa kwinjiramo kandi no muri ya masezerano ugenda agiranye na banki nta hantu yagaragara ku muntu witwa umukoresha ndumva ari igitekerezo nagira ngo mvuge ijambo ryancitse ntabwo ari ukuvuga ngo nifashe kubera kwifata ijambo ryancitse sinabanisha kurifata ariko nicyo gitekerezo sisiteme ubundi irubakwa amabanki azi uko abikora bakishyuza ntabwo numva izi mpuwe zije kugirirwa banki zikinjizamo umukoresha ntahuriye n'abantu bisezeraniye uburyo ba- bazagurizanya n'uburyo bazishyuzanya nta hipoteka irenze ubwenge bw'umuntu kandi ubwenge bw'umuntu umuntu watsinze kurusha abandi ni invesitimenti rero iba yizeye kuko i- aba yizeye kuziga azagenda akiga akaza agatanga umusaruro akishyura niyo mpamvu rero ngarutse ku gitekerezo cy'uko ibadani idakwiye kujya ku muntu wa gatatu udafite aho ahuriye n'amasezerano y'abantu babiri tukaba twamuvanamo abantu babiri bagashaka uburyo bazishyurana kandi mu by'ukuri birashoboka minisiteri y'uburezi mu rwanda yisanga uyu mushinga uzakemura ibibazo bitari bike bigamije kudaca iruhande mu kwishyuza ababigiye ku nguzanyo ya leta bwana papiyasi musafiri ni minisitiri w'uburezi mu rwanda mu buryo rwo kugira ngo itegeko rishya rizashobore gukemura ibibazo byari biriho byo ko leta itanga amafaranga ariko amafaranga ntagaruke kimwe rero inshingano ikomeye ni uko ari inshingano yahawe umukoresha kuko amafaranga menshi aturuka ku mushahara kandi umushahara utangwa n'umukoresha birumvikana ko umukoresha afitemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo nibura ah, ijana ku ijana ry'amafaranga atangwa nk'inguzanyo ashobore kugaruka bityo yunganire no kongera umubare w'abanyarwanda ah, muri rusange bazashobora kugerwaho n'iyi serivisi yo guhabwa inguzanyo kuri ubu leta y'u rwanda iracyafite miliyari mirongo inani z'amafaranga y'u rwanda yishyuza abigiye ku nguzanyo yamaze kubona icumi gusa ufatiye ku miterere y'akazi mu rwanda rimwe na rimwe kabura igihe kitari gito n'ukabonye ntikabe gafatika cyangwa ngo karambe bishobora kumvikana nk'ibizagora leta mu kuzaronka amafaranga yiteze kuzishyuza buri wese iguriza yiga kaminuza n'amashuri makuru umushinga w'itegeko uteganya ko umunyeshuri azajya yunguka cumi na rimwe ku ijana y'amafaranga yigiyeho nk'inguzanyo hagendewe ku mushahara azaba afata ku kwezi kandi ko bizaba bireba abafite akazi gusa leta ihagarariwe na minisiteri y'uburezi izajya ikora urutonde rw'abemerewe inguzanyo irushyikirize brd ku ikubitiro uyu mushinga w'itegeko rishyura reba abanyeshuri bagera ku bihumbi cumi na bibiri bakazagabana miliyari makumyabiri n'icyenda z'amafaranga y'u rwanda kandi abateguye uyu mushinga w'itegeko bashimangira ko amafaranga nk'aya azakomeza gutangwa mu gihe kirekire gishoboka ni umushinga witezweho kuzakemura ibibazo byose byagiye byumvikana mu mitangirwe ya buruse eric bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa tukiri mu rwanda bamwe mu rwaruka rwari rwaratwawe n'ibiyabiramutwe kandi bakanabigurisha mu mahanga baravuga inyigisho bakuye mu kirwa cya ayowa aho bajijuwe kureka ibiyayuramutwe ndetse no kubasha kwiteza imbere eric bagira ubusa murantunga ikirwa cya Asumbuka iwawa Kaboyi.
giherereye mu kiyaga cya kivu kikaba kibarizwa mu karere ka rutsiro mu ntara y'iburengerazuba iki kirwa kuva mu mwaka wa bibiri na cumi cyagiye cyoherezwamo abana baba barananiranye mu miryango biturutse ku myifatire yabo yo kunywa ibiyobyabwenge ubusinzi kwishora mu buraya ubujura n'ibindi bikorwa by'urukozasoni byarangaga uru rubyiruko abasohotse muri iki kigo bishimira ko bavuye ahantu habi ubu bakaba nabo babasha kwikorera ibyabatunga uru rubyiruko twaganiriye rwahoze rwigishirizwa iwawa bavuga ko imyuga bigishirijweyo ariyo ituma babasha kwitunga ndetse n'imiryango yabo nk'abandi umwe mu bajene bavuye mu muhanda twahoze tunywa ibiyobyabwenge tuniba nanywaga urumogi inzoga ziriya za suruduwiri uyu mwuga ndimo nkora nawigiye iwawe Ubu ni ukuvuga ngo uyu mwuga wanjye nkora ikintu umajije kungezaho cya mbere ndi umuntu ubasha kwigurira mituweli ndi umuntu wikodeshereza nkishyura inzu nta kibazo ngende umwe mu bantu bakoraga mu mifuka y'abantu umwenda wanditse nkawanura umuntu uzubaye mbona ikintu cy'agaciro hafi aho ngaho mpita ngifata nirukanka ariko bamfashe rero ntago bankatiye ahubwo batujyanye aho bita ku kirwa cy'iwawa naragiyeyo marayo imyaka ibiri nkigira uno mwuga usanze ndimo gukora kuri ubu ngubu navuyeyo ndaza nkoresha wa mwuga banyigishije ubu sinkiba ahubwo na ba bandi biba nsigaye mbafata nkabwa ntimuze mbigishe umwuga uzabatunga urubyiruko rurenga ibihumbi bitandatu nirwo rumaze kurangiza amasomo rwigishijwe iwawa nk'uko niyo ngabo nikoro uyobora icyo kigo yabibwijwe rya amerika uyu muyobozi avuga ko barenga mirongo icyenda ku ijana baba baravuye iwawa bahinduka burundu ahubwo bagasigara bigisha bagenzi babo kureka ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi aba twaganiriye nabo bakora imyuga inyuranye basaba bagenzi babo kuva mu biyobyabwenge mfite ubutumwa ku bakinywa ibiyobyabwenge nubwo ari ibintu bikomeye cyane ariko nshobora kubabwira ngo rwose bagerageze kubireka ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge nta cyiza kirimo umuntu aba- umuntu abinywa yumva ko ari ukugira ngo ibibazo bishire ahubwo ntabwo ari ugushira ahubwo ni ukubyongera kuko aba ari umuntu wari waragizwe imbata n'ibintu bijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse no kwiba mu mihanda mbashije kuba mfite umugore n'abana babiri ndabasha kwishyurira inzu ndabasha gukora byose nkarihira n'umwana minerivare ndabona nta kibazo kuri ngewe kureka ibiyobyabwenge mbona ntabwo byoroshye ariko muri gahunda buryo umuntu abyishyizemo abasha kubireka ariko icya mbere ngiye cyabashije kuba imfasha iyo ubashije kuba ushobora kwicara ahantu wabashaga kuba unywa ibiyobyabwenge ukabasha kwicara ahantu ukwezi abiri atatu bya biyobyabwenge utakibibona burya iyo uri umuntu ushobora gufata umwanzuro Njye nahoze ncuruza agataro ubwo nari mfite ubuzima bubi hari igihe nirukaga ugahura na polisi zikakwirukankana ariko wangereye ahangaha ubuzima bwanjye bwarahindutse iki kigo cya iwawa cyashinzwe mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na cumi kigitangira cyajyanywemo inzererezi zabaga zafatiwe ku mihanda ndetse hari na bamwe mu bantu batigeze bakizera kuko bavugaga ko ari uburyo bwo kujyana urwo rubyiruko rwananiranye ahantu badashobora kwikura ngo bazagaruke mu mujyi abandi bakumva ko cyashyiriweho abantu baciriritse umuyobozi w'iki kigo yavuze ko kugeza ubu iyi shusho yabanje gukekwaho iki kigo itakiriyo ko bafite n'urubyiruko rwahazanywe ruvuye muri za kaminuza za hano mu rwanda izo mu muryango wa afurika y'iburasirazuba ndetse n'abava muri kaminuza zo mu burayi na ziya ndetse abenshi ngo bazanwa n'ababyeyi babo ikigo cyubatse ku kirwa cya iwawa mu kiyaga cya kivu kugeza ubu cyakira abahungu gusa umuyobozi wacyo yavuze ko kuba ari abahungu gusa bacyakirwa muri iki kigo bitavuze ko nta bakobwa bishora mu biyobyabwenge ko ahubwo abo bakobwa barimo gutegurirwa icyabo kigo kizajya kibakira asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumuta abanyagihugu mu gice kitari gito cy'intara kirundo barafise ingorane zo kuronka amazi meza benshi bakoresha amazi ibiyaga mu kumesura koga no kunywa maze bigatuma bagwara indwara ziturutse ku isuku rike inkuru twateguriwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
aha ni ku nkengera z'ikiyaga gwihinda neza na neza ku mutumba wa Ceburi muri komine Kirundo muri ico kiyaga bamwe bariko baravoma abandi bariko baramesa abandi boga amazi y'ico kiyaga niyo akoreshwa ibintu byose vyankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu baba kuri uwo mutumba iki kiyaga cyitwa nde gwihinda amazi yo, yo muri iki kiyaga mwebwe abafitiye akamaro akahe turayanywa turayatekesha twongera tukayamesuza aha ndagusanze ubu uri kuyakoresha iki ndiho ndayamesuza ako kabido uje kugakoresha iki kuvoma wewe aya mazi nawe wari kuyakoresha iki ndimo ndayogamwo Sera nitwa amacumi yohani mvuka navukiye ngaha mugabo amazi ma- ni aya nyine tunywa nta yandi tunywa hanyuma bari- barigeze kudukorera icyuma hariya hirya nta twagikoreye ko amezi atatu yonyine gusa kica kirapfa ibizi tunywa ni ibinyene navutse itanu na gatatu izi myaka mirongo itandatu niyo niyo maze nywa iki kiyaga uko kubura amazi meza bifise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu bayanywa amazi meza uri kurayanywa ntagira ibirohe mugaya uyabonye gutyo bukiye mu gitondo usanga afise ibirohe murayateka tuyateke mbe izo nkwi mbe urabona nka ah, tu- tumugaragu Rero inkwi zo- zoteka yo maze gateka n'ibyo kurya uri kurarya we we kurahe ingaruka mbi ni inzoka zu- gusa twimbura mu- mu- mu- mu ntuza mu mubiri wacu twinyweranye n'uruzi rwonyine rwo twinywera urunyene rwihinda nibwo tunywa ababishoboye nabo barasuma nyine bakayasumira ku kibuga cy'indege kwa rashidi niho hari icyuma bayavoma naho nyine kivoma abafise amagare nayo badafise amagare ntibayanywa nk'umuntu watumye nk'umunyonzi araheze akamuha nkangahe ikidumura ucukigura igihumbi turayakenye rwose bararwara inzoka abantu ugasanga nyine bi- ba- babitunye ibiyoka ugasanga nyine bamerewe nabi nta mwana w'ino iwacu usanga amerewe nabi neza kubera amazi mabi mu gisata ca leta kiraba ivyo gukwiragiza amazi meza baremeza ko intara ya kirundo iza ku isonga mu bukene bw'amazi meza n'ubwo bemeza ko habaye gutera intambwe mu myaka iheze apolinere sindihebura ni umuyobozi w'ubuhinga mu gisata ca leta co gukwiragiza amazi meza ikintu nagomba kubanza kuvuga ni uko intara ya kirundo mu bijanye n'amazi meza na cane cane mu gihugu hagati aho twebwe tujejwe ariyo ntara iri inyuma y'izindi uyu munsi eh, duharura ko iri ku rugero rw'u- rwa mirongo itatu ku ijana mu bijanye no gukwiragiza amazi meza mugabo rero naho mwumvise ibiharuro ari bitoya bigaragara ko twateye intambwe kuko mu mwaka wa bibiri na cumi yari kuri cumi na gatanu ku ijana Eh, muti none ibyo biharuro byaduze gute hariho ibikorwa byaranguwe ku buryo leta y'u Burundi yahawe eh, ni banki y'abadagi ijejwe iterambere ibyo rero byatumye tuduza urwo rugezo ruva kuri cumi na gatanu rugera kubwo turi kuri uyu munsi rwa mirongo itatu ku ijana ibyo bikorwa navyo bikaba byaranguriwe muri provensi yose ya kirundo hubatswe imigende yaba ikoreshwa n'amapompo canke iry'amazi dufatira hejuru hanyuma akimanura iyo bita gravitaire Vuga harubatswe za rusengo harubakwa n'amariba akoreshwa n'amapompo mugabo ajya eh, bapompesha amaguru canke amaboko intambwe yatewe irashobora gusubira inyuma abanyagihugu babifisemwo uruhara ariko igisata co gukwiragiza amazi meza ntikireze amaboko apolinere sindihebura impungenge ko ivyo biharuro bishobora gusubira inyuma turazifise ahanini abanyagihugu ubwabo barabifisemwo uruhara uko turi ko tugendagenda dusuzuma izo nyubako z'amazi nyine zimeze urasanga ugasanga hari aho hari icibwe ugasanga hari aho batabungabunze neza uyu munsi turi ko dukora ibyigwa kugira ngo turonke ibiharuro dushobora gushikiriza leta y'uburyo bukenewe kugira ngo ibibazo mubonana amaze kuvuga bi- bi- bive mu nzira bitorerwe umuti ikindi nacyo turi ko tugiranira ibiganiro mu buryo butandukanye n'abagenzi b'igisata cy'amazi meza kugira ngo nabo bashiremo uburyo gutyo iki kibazo cya kirundo gitorerwe umuti vuba kuko koko nk'uko nabivuze biragaragara ko ari intara iri inyuma y'izindi mu bijyanye n'amazi meza aha mwomenya ko amakomine abangamiwe cyane ari komine bugabira kirundo na busoni mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'amakuru yerekeye siporo twayateguriwe na mugenzi wacu fidel niyongabo aravuga inkuru yerekeye umukinnyi kirarangwa w'umurundi saido berahino ariko akinira west brom mu gihugu cy'ubwongereza tumutege amatwi urakoze Freddy ku bakunzi b'umupira w'amaguru twabamenyesha ko mu gihe uno munsi ari wo munsi wa nyuma wo kugura no kugurisha abakinnyi ku maklub y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'ubwongereza kubera ejo ku munsi wa mbere amabanki yari yugaye kubera wari umunsi w'akaruhuko umugwi w'umupira w'amaguru west brom albion wankiye umukinnyi wawo w'umusatirizi akomoka mu burundi saido berahino kuja gukinira umugwi tottenham hotspur wagerageje inshuro zine kugura umukinnyi berahino yamara mugwi akinira muri iki gihe west brom albion uranka kumurekura saido berahino asanzwe akina mu mugwi nserukiragihugu w'ubwongereza w'abakinnyi b'umupira w'amaguru bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'umwe berahino yinjije ibitsindo mirongo ibiri na bibiri mu mugwi wiwe west brom albion muri sezon irangiye yatangaje inyuma y'uko club yiwe yanse kumurekura ko atazosubira gukinira iyo club igihe cyose jeremy peace azoba ariwe ayiyoboye avuga ko ababajwe cyane n'ukugene club yiwe yamufashe tubamenyeshe ko tottenham hotspur yari yemeye gutanga ku nshuro ya kane imiliyoni mirongo ibiri na zine z'amapounds hafi y'imiliyoni mirongo itatu n'indwi z'amadolari y'abanyamerika mu gihe umugwi west brom wo washaka imiliyoni mirongo ibiri na zitanu z'amapounds
mu kanya turasozera amakuru yacu yo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake amakuru twabashikirije twabwiye ko departement ya leta amerika yasohoye impapuro ibihumbi indwi z'ubutumwa bwa imeri bw'umufasoni Hillary Clinton amaze gutangaza ko ashaka kuzokwitoza mu bategetsi b'umugambwe w'abademokarate bahiganira ikibanza cyo guserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri uno munsi wa kabiri abasirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika bashika kuri cumi n'icyenda bishwe mu gitero cyagizwe n'abagwanyi ba el shabab aho bari bari mu ikambi yabo icyo gitigiri cy'abasirikare bishwe cyatangajwe n'umutegetsi akomeye wa somaliya avuga ko ikindi gitigiri kingana nabo gishobora kuba cyanyurujwe n'abo bagwanyi bakorana na al qaida twavuze kandi ko abatetsi bo mu gihugu cya ongi bugaye sitasiyo nkuru ya gari ya moshi ku murwa mukuru budapest aho abanyagihugu babimukira amajana n'amajana bahunga ingwano mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati bariko baragerageza kwimukira mu gihugu cya otirishe hamwe no mu gihugu cy'ubudagi ikinyamakuru cya leta y'ubushinwa gitangaza ko mu buseruko bw'igihugu habaye isanganya ku ihinguriro ry'ibikoresho byica ari byo matière chimique iryo hinguriro rirasha hapfa umuntu umwe iryo sanganya ribaye um- rimwe mu masanganya amaze iminsi aba mu gihugu cy'ubushinwa aho abantu bamaze gupfa mu kwezi guheze harapfuye abashika ku ijana na mirongo umuna- na mirongo itanu n'umunani sentare yo mu gihugu cya Thailand nayo yaciriye urubanza umumenyeshamakuru ava mu gihugu cya Australia hamwe na mugenzi we mu gihugu cya Thailand urubanza rubambika izera ku birego bari bagirijwe vy'uko abasirikare bo mu gihugu cya Thailand bagwanira mu mazi bagize uruhara mu rudandazwa rw'abantu bashorwa mu bindi bihugu inshuti mwese mukunda iradiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twabateguriye bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri peter yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na alimasi fatuma yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Federica Nkundikije na Oriane itanga ishaka turabashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi mugire umugoroba mwiza murakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.